iyi ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na thomas kamirindi mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi turavugira kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri amakuru mu burundi AU will deploy 100 human rights observers and 100 military monitors.
uyu ni perezida jacob zuma w'afurika y'epfo nyuma y'uruzinduko rw'abakuru b'ibihugu na guverinoma b'afurika yari ayoboye mu burundi aravuga ko umuryango w'afurika yunze ubumwe ugiye kohereza mu burundi indorerezi ijana mu by'uburenganzira bwa muntu n'izindi ijana z'abasirikari mu burundi rero abakuru b'ibihugu na guverinoma batanu bari mu butumwa bw'amahoro barangije uruzinduko rwabo i bujumbura perezida wa afurika y'epfo jacob zuma yatangaje ko afurika yunze ubumwe igiye kohereza mu burundi indorerezi ijana mu birebana n'uburenganzira bwa muntu n'izindi ijana mu birebana n'iby'abasirikari eroge wirika neza araduha ibindi bisobanuro ashitse ku kibuga cy'indege cya bujumbura jacob zuma yasomye itangazo ririmwo bimwe mu byumvikanywe ko mu minsi ibiri y'ibiganiro we na bagenzi we bagiranye n'imigwi itandukanye y'abegwa n'ibibazo by'uburundi harimo na perezida nkunziza umukuru w'igihugu cya afurika y'epfo yavuze ko leta y'uburundi yiyemeje gushyiraho icuka corohereza imigambwe gukora atankomanzi no korohereza ibimenyeshamakuru perezida zuma yanavuze icyo umuryango w'ubumwe bwa afurika ugiye gukora The AU will deploy 100 human rights observers and 100 military monitors. to umuryango w'ubumwe Burundi bwa to afurika monitor uzorungika abahinga ijana situation.
bagateka akazi na His muntu Excellency, n'abandi President bahinga ijana b'abasirikari Yoweri Museveni, abo bazoza kuraba President uko ibintu of the byifasha ubu Republic of Uganda, nyakubahwa will perezida yoweri convene museveni an wa uganda inclusive dialogue azobandanya that ibiganiro will be bidakumira attended ivyo by bizojamwo all abegwa important n'ibibazo by'uburundi stakeholders bose mu as maguru soon masha as iki gikorwa possible yari to yagitanguye continue c'ibiganiro the work vy'amahoro mu that burundi he has already started of facilitating peace talks in burundi perezida zuma yasabye amakungu gushigikira utwigoro tw'abarundi mu nzira yo kurondera amahoro n'iterambere birama umukuru w'igihugu cya afurika y'epfo ari nawe yarongoye intumwa zo ku rwego rwo hejuru z'ubumwe bwa afurika yanamenyesheje umwitwarariko bajanye na bimwe mu byabahaye icyizere The high level delegation of the heads of state and government expressed its intumwa concern zo ku rwego rwo hejuru z'abakuru b'ibihugu n'amareta barerekanye amakenga bafise ku rugero rw'ubugizi bwa nabi rubandanya kwiyongera amaraso abandanya guseseka n'uruhagarara mu bya politike mu gihugu ariko uko biri kose twanezerejwe n'ukuntu impande zose ziyemeje gutorera umuti ingorane zose za politike zihari biciye mu biganiro bidakumira mu nzira y'amahoro through inclusive and peaceful dialogue.
abakuru b'ibihugu bane wa afurika y'epfo jacob zuma wa mauritania mohamed ud abdelaziz wa gabon ali bongo ondimba wa senegal Macky Sall hamwe n'umushikiranganji wa mbere wa ethiopia haile mariam desalegn bahora mu burundi mu rugendo rw'iminsi ibiri bari batowe mu nama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa afurika mu mpera z'ukwezi kwa mbere kugira ngo baze gufasha gutorera umuti indyane ziri mu burundi mu kiringo c'ukwezi kumwe intumwa z'akanama ka onu kajejwe amahoro n'umutekano umunyamabanga mukuru wa onu ubwiwe ban kimun n'izi ntumwa zidasanzwe z'ubumwe bwa afurika bagendeye uburundi muri iyo ntumbero nyene ban kimun yibukije ko ata gihe co gutakaza kikihari eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika hagati aho umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu human rights watch urasaba ukomeje inteko y'umuryango ishinzwe umutekano ku isi gukomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo ingabo mpuzamahanga z'amahoro zijye mu burundi jean bosco ndarurinze araduha inkuru irambuye
mu cegeranyo ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu human rights watch ryasohoye kuri ubu wa gatatu itariki mirongo ibiri na zitanu z'ukwa kabiri ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ku burundi kivuga ko inzego z'umutekano zica zikanyuruza zikabereza igufa abantu ndetse bagafungwa bitubahirije amategeko ku rugero rudasanzwe human rights watch ivuga ko ihunyangwa ry'agataya ka muntu ryafashe iyindi sura na cyane cyane mu gisagara cya bujumbura hadasiba gutorwa ibiziga kuva mu gice cya kabiri cy'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu human rights watch iti abantu barafatwa mu ibanga n'inzego z'umutekano zigaheza zigahakana ko ataruhara zibifisemo daniel bekere ajejwe akarere ka afurika muri human rights watch avuga ko igipolisi igisirikare iperereza n'ugwaruka rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi bakoresha ingufu nyinshi kugira ngo bahane bongere batere ubwoba abo bose batavuga rumwe n'ubutegetsi ku bwiwe abona ko ibyo bishobora gutuma haduka ubundi bubisha bwinshi ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu human rights watch muri ico cegeranyo rivuga ko hari abantu benshi bapfuye biturutse ku ihohoterwa benshi muri abo human rights watch rivuga ko ari urwaruka rwikekwa kuba ruri mu migambwe y'abatavuga rumwe na leta yitwaje ibigwanisho bakaba bategwa amabuye amatafari canke bagakubitishwa ivyuma n'igihimba cepfo c'inkoho bita cross mu kugira ayo matohoza human rights watch ivuga ko yabajije abantu bashika ku mirongo itandatu na batatu bari mu mice itandukanye hagati y'ukwezi kwa cumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu n'ukwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu abahohotewe ubwabo imiryango yabo ababibonye mu makaritiye byabereyemwo abaharanira agateka ka muntu abamenyesha amakuru ababuranira abandi bamwe mu bari mu nzego z'umutekano abakura mu buserukizi bw'ibihugu byabo mu Burundi no mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'abandi nibo babagijwe Human Rights Watch ivuga ko yasabye umubonano inzego z'igihugu ariko ntibaronka inyishu umuhanuzi ajejwe ivyo kumenyesha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu wirinyamitwe niwe yahavuye arungikira iryo shirahamwe ku rubuga rwa Twitter ubutumwa buvuga buti ndugure twamugina turafise ivyemezo bikomeye vyemeza ko Human Rights Watch ikorana n'u Rwanda hamwe n'abagwanya leta y'u Burundi kuri ubwo ntibikenewe ko tuvugana ndugaye twamugina muri ico cegeranyo human rights watch yemeza ko kuva mu kwezi kwa cumi na kabiri k'umwaka uheze abantu banyuruzwa n'igipolisi canke abakora mu iperereza rimwe na rimwe bagasaba amafaranga kugira abafashwe barekugwe human rights watch iravuga kandi ko mu isakwa ry'ibigwanisho mu makaritiye hari abagiye barahagarikwa bitubahirije amategeko mu nyuma bagatogwa ibiziga human rights watch igaruka ku bwicanyi bwabaye mu gisagara cya bujumbura ku matariki ya cumi na rimwe na cumi na kabiri ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu iryo shyirahamwe rivuga ko ibiharuro by'abishwe bishobora kuba birenga kure n'iyo ibyatanzwe n'umuvugizi w'igisirikare w'ico gihe rivuga ko hari abahambwe mu binogo rusangi canke bakajya gutabwa mu bibanza bitazwi Human Rights Watch mu cegeranyo cayo ivuga ko imigwi yitwaje ibigwanisho itavuga rumwe n'ubutegetsi yagwije ibitero ikica urwaruka rw'imbonerakure z'umugambwe uri ku butegetsi n'abandi bari muri uwo mugambwe canke abajejwe umutekano ivyo bikaba vyaco bikurikirwa no kwihora mu ruvange kw'abajejwe umutekano Human Rights Watch ivuga ko yakoze amatohoza ku myimenyerezo ya gisirikare ihabwa impunzi z'abarundi kugira ihamvye imigwi y'abagwanyi mu Burundi hagati y'ukwezi kwezi kwa gatanu n'ukwezi kw'indwi mu mwaka uheze ico cegeranyo kiremeza ko ishwabura ry'abagwanyi ryakozwe n'abarundi imyimenyerezo ya gisirikare bakayigirishwa n'abarundi bafatikanije n'abanyarwanda daniel bekere aserukira human rights watch mu karere ka afurika avuga ko ubwicanyi bukorwa n'imigwi yitwaje ibigwanisho itavuga rumwe n'ubutegetsi bucagura abategetsi canke abari mu mugambwe uri ku butegetsi daniel bekere avuga ko ivyo bitandukanye n'ibivugwa n'indongozi z'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi zivuga ko baba bariko barigwanira ingorane zikagaruka ku banyagihugu human rights watch muri ico cegeranyo yasohoye yasohoye ivuga ko yaba leta canke abatavuga rumwe nayo atagushaka bariko barakora kugira ubugizi bwa nabi buhere mu Burundi ku bwa Human Rights Watch President Nkuru nziza yotegerejwe kudoma urutoke ku mabi akogwa n'inzego z'umutekano agakurikirana ko abakoze ayo mabi bahawe ibihano hisunzwe amategeko abatavuga rumwe n'ubutegetsi nabo botegerejwe kubuza abayoboke babo gukora amabi leta y'u rwanda nayo yohagarika gufasha no gushigikira imigwi iriko irahonyanga agateka ka muntu mu burundi human rights watch ribona ko ishyirahamwe mpuzamakungu oni ryogira ibishoboka rikagondoza leta y'u burundi ikemera ko harungikwa umugwi wa politike wa oni ufise inguvu zishigikiwe n'igipolisi mpuzamakungu ico gipolisi coshira ibirindiro mu makaritiye arimwo umutekano muke gutyo kibazo kigashobora guhagarika ubugizi bwa nabi bukorwa ku mpande zose oni nayo isabwa gukurikirana no guhagarika mu bikorwa byo kugarukana amahoro mu bihugu vya afurika abategetsi mu nzego z'umutekano bafise ibyo bagira mu biriko biraba mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
leta y'u Burundi irateganya gukwirakwiza amasomero y'ibitabo mu makomine yose y'igihugu ni minisitiri w'urubyiruko n'umuco hitimana jean bosco wabitangarije ikiganga mu ntara ya muramvya afatiye ku rugero rw'umwana w'umukobwa wabaye uwa kabiri mu gihugu cyose mu kizame cya leta cy'umwaka wa gatandatu w'amashuri abanza fidel dantoine sabimana yatwoherereje inkuru
imbere y'isinzi ry'abanyeshuri biga kuri ise kiganda mu ntara ya muramvya hagati mu gihugu c'u Burundi Jean Bosco Hitimana umushikiranganje w'ugwaruka inkino n'imico kama yavuze ko ugwaruka rukwiye guhurumbira ibigo vy'imico kama aho usanga bashobora kungura ubumenyi mu gusoma ibitabo bitandukanye kuko ariyo soko y'ubumenyi Jean Bosco Hitimana yavuze ko umwana w'umukobwa Greta Kaneza afite imyaka cumi n'umwe yiga mu mwaka w'umunani kuri ise kiganda akwiye kubera akarurira abandi bana kuko kubera gusoma vyamutumye agira ikibanza ca kabiri mu Burundi bwose mu kibazo ca leta co mu mwaka wa gatandatu mu gihe ibibanza vya mbere mu bibazo nk'ivyo bikunze gutwarwa n'abana biga mu mashuri ya rurangiranwa usanga yigamwo abana b'abakire Greta Kaneza yize mu ishuri ry'abarundi bato bato umushikiranganje Hitimana yamenyesheje ko aje gutumira Greta mu ihuriro ry'ugwaruka ruciye ubwenge kugira ngo rushingire intaha abandi iryo huriro rizobera i Bujumbura itariki cumi n'umunani mu kwezi kwa gatatu hano kiganda twaciye kubera dufise umwana adasanzwe yaciye muri mwene ico kigo maze kubera yahatanguye ari umwana muto aragira umuco wo gusoma ibitabo ndetse byahawe bimuviramwo ingaruka nziza kuko ibyigwa akurikira biramworohera kubera yagumanye uwo muco wo gusoma namwe rero gwaruka nagira ndabasabe mufatiraho akarorero ikorwa nyamukuru tuje kumutumira uyu Greta maze turafise ikoraniro ridasanzwe kwigenezo rya cumi n'umunani azoza rero atange temwanyaje kugira ngo abandi bantu baruza barikore muri iryo koraniro bamufatireko akarorero umuyobozi w'ishuri ryisumbuye rya kiganda yashingiye intaye Greta Kaneza ku bukerebutsi bwagumye bumuranga mu ishuri twama turi ko turabahamagarira kuja gusoma ibitabo kuko na cane cane ivyigwa vy'indimi umwana rero naco gituma bamutoye mu bandi mwese murabizi hano amanota aronka mu ishure ni amanota ahagije cane gose nagomba kubaha akarorero nko mwaka uheze umwaka w'ishuri uheze umwaka waheze afise ibice mirongo umunani na bitatu n'ibice bine ku ijana turavye amanota y'umukurikira usanga hariho intambwe itari nto kuko amusumbya amanota ashika atanu ku ijana Greta Kaneza yavuze ko kubona abandanya yerekana ubukerebutsi budasanzwe bitumwa n'uko akunda gusoma ibitabo mu kigo c'imico c'ugwaruka Centre de lecture et d'animation culturelle CLAC mu mpfunyapfunyo y'igifaransa kiri hafi y'aho yiga ndetse na hafi y'ahavuka ku bw'uwo mwana w'umukobwa iyo wamenyereye gusoma bituma utahura ibibazo ubajijwe mu ishuri gusoma ibitabo byaramfashije cyane kuko harimo nk'igifaransa ibiharuro nabyo nyine bitangwa mu gifaransa byaramfasha gutahura nk'ibibazo sahabo simewo ni umubyeyi abyara greta kaneza avuga ko uwo mwana byamutumye atangura ishuri atarakwiza n'ikiringo gisabwa n'amategeko uwo mwana kaneza greta twatanguye kuzanana ngaha afise imyaka hafi ine no mu gihe atangure kuja mu ishuri yatanguye ku myaka ine kubera yakunda kwiga yatanguye kujana n'abandi bana mugabo atanditswe mu ishuri kubera twaza tubajana ngaha muri tuzanana ngaha muri crack akaziza arakunda ibitabo yabonye yogenda hakiri kare agakurikira abandi bana kuja ku ishuri kandi atanditswe mu gice ca mbere n'atari yanditswe arakora ibibazo mu gice ca mbere babona abaye wa mbere mu gice ca kabiri bigenda nk'uko nyene hanyuma abarimu barakorana bati nta kundi uwo mwana ni mu mwandike none ko wa mbere yobuzwa n'igikwandiko aca yandikwa gutyo rero atanga uwa mbere afite imyaka ine jean bosco hitimana umushikiranganje w'ugwaruka inkino n'imico kama yamenyeshe ko ubushikiranganje arongoye busa imigambi yo kugwiza ibigo crack kugira ngo ugwaruka rwo mu makomine yose y'igihugu ruronka akaryo ko gusoma no gushobora guhiganwa n'abana biga mu mashuri y'abifisi fidel d'antoine nsabimana mu ntara ya muramvya hagati mu gihugu c'u Burundi kubw'ijwi rya Amerika
Chuti mwese mubandanye kutwumviriza iyi ni radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda
dusangira ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
kira kira kira kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishyikirizwa n'ijwi rya amerika
mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali
turabaramukije rwarukana mwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'ijwi rya amerika
kaze mwumvirize igikino intamenwa mutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground mu burundi
ye fiya yego mugabo kumbe wakabaye wugaye gutyo gawanga reka reka reka reka jewe nahora ndakubona wambaye ipantaro sinari nzi ko ufite ukuguru kungana gutyo
wapiresha ntibisanzwe iki nico gukundira siporo iyo ugize impano ukaronka ico ufungura uvuyeyo emwe nta kibuza ugira amagara meza reka shafi yake reka vuga uti rose icunye uvuyeyo niho wumva ko ubaye umugabo yego ivyo nivyo kuko uba wasohoye amazi menshi muri kiya cuye ni byiza rero ko ucuronka ivyo wonwa kiretse inzoga oyaye uti kiretse inzoga yego aho ntituri kumwe kubera kuko uvuye muri siporo ukanywa ijya mitobe ni inkoko hazoca ducika
ahubwo unyoye inzoga niho uca uvunika inkokora warasizwe n'amajambo ave kandi ndakubise uriko urancereza muri hanze entrenema y'ibiki mbe bashamwe ba mwarose uwundi mupira ayo ma ntimwambi ngo nanje nze mpore nza gukina joke uyagira urakina umupira ntabyo urabo bashite bari bishasha
icyo nanira ni giki jewe ndi bitumwa ko muri byose reka kubesha sha wowe mbwira gusa ko mwawurose nze ntangure kwitegura nzenshi nze
nawe ndi mupira turaronka ariko tuguma oya si kubesha tuguma turondera ibindi bintu dukora kugira ngo tunonore imitsi kandi mu bintu by'ingirakamaro hey ivyo bindi mwokora vy'ingirakamaro gafiyakre vyoba ari biki ubu wangu reka ndaguha amakuru ubu twaratanguje umugwi ndangakaranga dufashijwe na komine hamwe na prof boss reka kubesha hangiye kuvuza ingoma
aho gafiya hugiye kuvuza ingoma yego nukuri canke mwarose ivyuma vy'ikizungu ukaba uvuza ingoma oya vrema tuvuza zimwe kama kama ubu turiko turiga ivyo kuzivugiriza ku mutwe ndakwereka unyereka iki vuga ndakwereka ehera aba nk'akarori aba nk'amuntu naramaze guturika n'amabavu kubera imirisho niyo mvu utiyishe mugabo wa mutama twigisha yatubariye ngo ni ugushinyiriza ngo mu minsi mikeya tuba twamaze kumenyera reka shaho ryarabahenze aya nukura akaduhenda none ibyo bintu hari icyo bibinjiriza bitwinjiriza ushatse uvuga nk'amafaranga
none mwokwirirwa mwikoreye bijya biti kuri gusa
ni ubyisi biti wohura n'uwo mutama bigaba bitwigisha ugasura kuzita ibiti emwe ni ukuri mwohonyora hamwe none yongera iki jewe gafiyaka urazi ko ntakunda gukora ubuntu bw'uburofarofa ari ikintu kizana amakashi aho urambwira ahubwo reka ndakwera ikintu kimwe ingo tujane kuraba tujana he ntusubire kuturagaye ibintu utabonye none si ibyo wambariye urazi ko ingoma arizo zashengera ibwami kandi nubaka arizo ziseruka hari urubanza rukuru rw'igihugu
jewe muri ibyo by'ubugenegene nkumbarire genda ubyige jewe muzoza mubimvugiriza mwaramaze kubimenya mugabo ntaco uraturungikira umwe mushikawe azaze hamwe n'abandi bigere timushikanje turabe ko mu minsi iza tutazoba dutumirwa ku mugwa mukuru tujya kwereka icyo twamaze
fiya uvuze ngo harimwo n'abakobwa
hewe simva ngaho utampaye na bike yanja guteka ibi rero wowe wabirimiye he garumina ni ukuri ko washitse wibwiriza kumfasha ntarinze kubikubwira nogenda ntagushimiye ntoba n'ikikoze oya mama wanje mbega wa mugabo yoje abona ndamwaruriye ibiraya atamafaranga yo kubisuma yampaye yohava avuga ko nivyo nivye he ariko abafise abagabo muri fisinisha ni ukuvuga ko hari umuntu rugo nta kintu ushobora kuzana muhira umugabo atakizi ariko ruminata wewe uri igitangaza ni ukuri ko si iyo hari uwo menya ko muri Yego rino rugo da.
atamugabo arimwo muryasha uvunitse acamenya gucumbagira ivyo nivyo kandi washitse ndagukoresha nibagiye no kukuzimana yo ariko ye muryo jamu naheruka kuryumva kera kunzi imana mbe ndiri reka nta bifungwa afise mugabo ndizeye yuko usoma akagwa urazi garuminata inyota nari nirirwanye uno munsi reka nzane wumvire ko kakuryohera kuko yari ihiye ejo ego muvyeyi iri tararenga ntawe uritera ingata ha ngira ngo nikiko ndondera ndakironka mbona uyu mugore amerewe neza ehe niwumvize ko uyishobora twari dukeye ca ndanka kutugurisha ntireka ndadutegiremo
Mm, rumina sa iyi niyo wiganiye muri rino rugo ni ukuri kose atari insongo
nawe agira ntiyagukundira ntuzi ko navyaye umukobwa naho agutukisha urugo ngo ntaze hava abura umugabo iwabo barabisha urwagwa emwe ndaremye nta ivete wawe azobura umugabo ukuntu ari keza nyene ubwiza burarutwahewe nikabura kwihambira ku ishuri ngo kaze kironderera ubuzima nikaze kambaze kandi hewe ugize ico unyibutsa simpa bema nka wa mutira w'imfizi aha narinje kwijambo mbega yemwe jewe ko ntagenda imihana uyo muntu yakuntumye ko yoba ari inde
oya humura sinsako ndakuzaniye narinje kukubaza ko utotugurira ikivi kiri aho ubukene bwaduteye twagira tucikoreko mbega yemwe ico kintu gituma mugikivi n'inyabaki hoba hari urubanza mwaburanye mugatsindwa bakabaca amagarama oya nukuri ni ikindi kintu cihutikwa kandi gikeneye amafaranga menshi urazi ko umuntu yikora kuca afise emwe ugize imana nanje nyene nkagira iyindi ndatomboye nari mfise udufaranga dukeya igihe mutonzimba no kuri ico kivi ntokibagurira aho nyakugira imana tuzokumvikana na twebwe ntitwokuzimba kandi uri umubanyi uhisha kakwa tugasomako erega ntiwitinye soma ndakongera
basore twumvikane kirazira kudoda ku ngoma iyo mugomba kugira igiteramo eh murabyumva ivyo ngira ngo murabyumvise ego mutama mwebasha nimureke kudodagura ku ngoma ntimwumva
jidiyo sabwe mutama wewe uzi urumviriza neza ivyo ndababwira kugira ngo uzoze uravyibutsa abandi yego kuko jewe haraho nazoja ndaboneka iminsi yose ego mutama bigabo turabona ko twigorera cane Eh.
kandi n'abanini baje barumviriza kugira tuzoje turibukanya Eh, iyo ni impanuro y'umutama aho rero ikindi mwokwirinda ni ukuza murakwega ingoma iyo muzikuye harya muzibika kuko iyo mukondo wayo urashobora kumanyuka hanyuma ntisubire guhagarara neza
ngira ngo mwese murazi umukondo w'ingoma ico arico
Eh, nk'izo nini nini mwopfuma muziterura muri babiri babiri kugira ngo ntimuzikwege hasi muravyumva kandi ivyo si ubwa mbere ndabibabwira ahubwo gamutama ko tumaze kuronka ibishorezo ni ukuza turazikorerana umwe wese akaja aramenyera butwari iwe ku mutwe sivyo none aho ushaje idiyo ndumva wewe yuko ubikurikirana neza Ye. narababwiye neza ko kubera agateka dutegereza guha ingoma iyi ngata yo kuyikorera yitwa igishorezo none gamutama bigabo ubona nka twebwe tuzoshikaho tuvugiriza imbere y'abantu ryari jidiyo sa wewe mwishure urigera ubaza mwarimu uti mbega mwigisha uzompa diplome ryari ni mureka kumutwenga kuko icyo utazi urabaza Eh, subizamwo basha hajya rero ingoma nk'uko nabibabariye aho duherukira ngaha harimo ibice kugira ngo zivuzwe neza ninde yobinyibutsa muta jewe ndabizi hariho abakokera hakaba n'abatimba hakaba n'ujya aja ku ngoma nkuru rero neza cyane urumva rero karahara mu ruganda ntibacura urambabarira mutama bigabo ni ukururamba barira karahara mu ruganda ntibacura no kuvuga iki Eh, karahara agahimina kuvuga iki ni ukuri twari twabitahuye muri iyo migwi itatu habuzemo n'umwe nta gitaramo cy'ingoma gishoboka mutama ngira ngo ikibarirwa n'icumva icerekwa n'ikibona muramwumva basha aho rero nimwegere ku ngoma dutangure mwibuke bimwe na bere ingo nimuze yemwe mwabere namwe ni babana bihebeye ingoma basha
ivete wi umbona nasize mama ari muhira menga ariko ikintu nagomba guhava ndamwibariza nari ndamusize muhira aha mugabo yagira aje mu mirima ah Yego.
basha narinzi ndakubaza Eh, kuko narinzi neza ko aya masaha toba akiri muhira mm, ni- mbega ivete ndakwibariza wi hajya mukoresha abakozi bangana gute biravana n'ibikorwa bihari aha nk'iyo ari mu irima jewe mpora mbona mama akoresha abashika cumi hey Eh.
akahemba ku munsi ku munsi hariho abamubarira ngo ababikire aha azoja arayaba ahinga ari heza Mm.
canke bakamwaka ibiribwa gusa Mhm.
abandi nabo Mm.
ba- bakayatwara ku munsi ku munsi biravana aha yego mbe nongere ndakwibariza wi iyo atari mwirima hoho mukoresha abangara oya sindabizi waziga ivete igituma ndayikubaza oya
ni ukubwira ngo numve ko ubikurikirana urumva kuko urabona yuko uri kurakura igaha wakutse eh?
Nivyo.
ubu nturi mwirisi Eh.
mu minsi iza niwe udoja urayimufasha mwe na didiyo wumvise erega n'ubu turamufasha monsieur Eh, ugira ngo mama hari uwamwicarana aha.
oya n'ukuri jewe kenshi imbere Mm.
abo bakozi nije ndabaharurira ayo mafaranga ntugatangaye Yeah.
voilà ça c'est bien Eh.
ivete ndakubariye wi mwaratomboye kwa mwumvise umuvyeyi nkuye Mm.
uranyumva ahari nico gituma no guhanura kumu- kumukunda cane no kumufasha uranyumva urakoze ni monsieur ukuri birakenewe kanawe nyene Mm.
yama yadahaye impanuro behoho wi ko nkuru byagenze gute Utigeze umbarira.
naramenye felicitation shaive merci voilà Eh, wabigenjeje neza n'ukuri eh, uzoba nanjye gutyo uranyumva yego bimwe nariko ndakubwira wabonye ko vyabaye Eh.
nkajya mu maca aryoherwa cane Yego, akabona mbese.
ko ivyo abakore bidapfa ubusa yego Eh?
ndabaramukije monsieur bizo ndabirasha uzane ijya mverope iri hajya ku mutwe w'igitanda ivete yaje gutora amahera y'amata ubwo naje agenda atamutumye ko agafanta wuhiye ko kumuferisi ariko ga monsieur mama arafise ubwoba bw'uko bazava bandungika kwiga kure Eh, kandi nanjye nashaka kwiga hajya iwanyu
sha ibyo siko tubiraba ivete hari Eh.
umugu bijejwe n'ukuri oya muriko muvuga ibiki ibyaho ryanda yego nibyo ariko aravuga ko mama yiwe yifuza ko yokwiga hajya iwacu hari icyo wumve wubizi ko gap- gaprofe nabanze yicare umunyagafanta Mm.
mbe ndiyumviye oya murakoze monsieur ahubwo ndatebye mama arantatira n'ukuri ndatashe kandi nivyo bizoza muhagende ivyo navyo reka tubanze turindire uburyo umugu uzokora hanyuma tuzaye turabe ico twofasha murakoze mugure umunsi mwiza rero ndagiye mamuti yambuse hana yego bayi ako kano urabona ingene ari keza keza nyene kandi kabuze aho kabukura na se yari mwiza ntiba ari kuraba je ko mfise abagenzi muri irya komisiyo Eh, nukuri ntazogerageza bakakorera ntari iwacu mm.
burya ntubona ko mu minsi iza niyovyekorako Eh? bitaduvuze gose kabizoza Mm, mm, ipu amushenzi urumva ivyo bivuga Eh? ico nico muronda aho kabizoza
ntimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri mirongo irindwi na rimwe amajana atatu na mirongo irindwi na kabiri amajana cyenda na mirongo ine sitidiyo y'ijambo irabasezeye nawe ubutaha
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu rero mu kanya turaba dushoje aya makuru n'iki kiganiro gusa mbibutse yuko abaperezida bane na minisitiri w'intebe wa etiyopiya ba- n'abategetsi bo muri afurika bari bari mu butumwa mu burundi ubu rero bose barangije urwo ruzinduko bavuze yuko umuryango wa afurika yunze ubumwe ugiye kohereza mu burundi indorerezi ijana mu by'uburenganzira bwa muntu n'izindi ijana z'abasirikari ariko kandi mu biganiro bagiranye na perezida nkurunziza ubwe n'abandi bafite uruhare mu byo mu burundi bya politiki bumvikanye yuko hagomba kubaho ibiganiro bidakumira ariko byo mu mahoro maze rero nshuti z'ijwi ry'amerika ndabashimiye cyane imana ikomeze ibaho umugisha mwari kumwe na thomas kamirindi kuri mikoro